ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umwana w'umukobwa wari ufite imyaka umunani nyirakanyana jacqueline yatandukanye n'umuryango we amaze imyaka mirongo itatu ari muri repubulika ya demokarasi ya kongo icyo yibuka ni uko iwabo bari batuye hafi yo ku basaleziyani i kigali ni umwana wagize ibikomere byinshi nyirakanyana atuye mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo iyi ni inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga muri iki gihe ubuzima mbayeho ni ubw'umubabaro cyane ubu nirirwa mu buriri nirirwa ndyamye hejuru y'agahinda nakuranye umubabaro cyane mbese nakuzeho ndaraho bwije umubabaro mbese nagiye kumagwa n'umugabo n'uwo twashakanye ubwo nabayeho mu buzima bwo kwihishahisha muhishaye yuko ndi umunyarwanda ariko tugeze nyuma tubanye igihe kirekire mbona umutima wari mwiza numva yuko namubwiza ukuri mubwira uwo ndi we bitewe ko nabayeho ku buzima bubi najyaga mvuga yuko ninza kubimubwira azamfata nabi nka buriyonje ubwo maze kubimubwira aza kumbaza mbese wabuze wabuzi aho wavutse nza kumubwira yuko aho nibuka nibuka i kigali nkibuka izina rya mama nkibuka na ba marume nkaza kwibuka na data yari yitwa gasongo mama yari yitwa donata nyina yari yitwa kanigi na mama wacu wari ukurikira mama yari yitwa kangindi mwari mutuye he
ahantu twari dutuye bitewe ko nari mfite imyaka mikeya nari mfite imyaka umunani nari ndi mutoya cyane mbega ahantu ho nari twari dutuye bitewe yuko imyaka yari mikeya ntibuka kiriya gishanga mu ndavu ageze hari i kigali ku mashuri ku basiriziyane kuba twamanukaga tukanyura mu gishanga tukaza kuzamuka sasa ku gasozi tuje ku mashuri amashuri wigagaho yitwaga ngo iki yitwaga ago g'abagatulika papa wawe yakoraga iki ntaho mbizi bitewe ko nari mfite imyaka mikeya n'ibyo hejuru ko nakuranye amubabaro mbona kuja ndabyibuka uyu murumuna mama wawe witwa kankindi we yari atuye he yitwa kangindi nje nawe nari nzi iyo atuye bitewe ko nari mfite imyaka mikeya nyine urumva igihe cya kera abana babaga mu rujijo none se nyirakanyana wari ufite imyaka umunani mutuye ku kimihurura hafi y'ikigo cy'abasereziyani wiga ku ishuri ry'abagatolika hafi aho utibuka neza none waje kugera muri kongo ute wahageze uhazanywe n'andi nabagaho kwa nyogokuru ubyara mama tuza kugendana n'umuturanyi wari yitwa florida tubona kugeranye no muri congo tugeranye no muri congo nyuma yaho twaje kuburana hejuru nyine y'umubabaro
ubwo muza muri congo uri kumwe na florida ni mu gihe abanyarwanda bahungaga bajya muri congo ni mu giturage icyo nshaka kumenya mwaje aho ngaho muri congo muhunze u rwanda mwaje muje guca inshuro mwahageze muzanywe n'iki twaje duhunze mwaje muhunze uyu florida mwari muturanye
twari duturanye hanyuma ko ari we wagufashe akakuzana yakuzanye kubera ko ababyeyi bawe batari bakiriho komera hanyuma komera ndi hano kugira ngo nkumve ndi hano kugira ngo tuganire dushakire hamwe umpa amakuru yamfasha kumenya ko hari ubyibuze umwe mu bantu b'umuryango bawe basigaye ndagukomeza ndakumva humura umaze igihe kirekire imyaka myinshi udashobora kugira uwo muganira uretse uwo mugabo wawe ubu rero undi hano kugira ngo tuganire ntugire ikibazo kandi ntushaka no kurira urire ndagutegereza nguhoze urangize ariko dukomeze ngo uture uwo mutwaro humura none rero kugira ngo florida abe ari we ukuzana yakubwiye yuko ababyeyi bawe byabagendekeye guta icyo yakubwiye oya rero ko ishuragira ryatumye tuburana nuko umubyeyi w'ino ino mu giturage niwe wantoraguye aza kundara akisha umuntu umutware wanjye abona kumbona nibwo buzima nabayeho
ni ukuvuga yuko hari umukongomani wagutoraguye uri umwana mutoya waraburanye na florida hanyuma arakurera aragukuza ukaba ariho waje guhura n'umugabo wawe muri kumwe magingo ye none se nyirakanyana uyu mukecuru kanigi wakureze akaba ari we ubyara mama wawe donata utazi irindi zina umbwira ko yashakanye na gasongo bari batuye ku kimihurura ndabisubiramo kugira ngo abumva ijwi rya amerika muri kano kanya niba hari uwamenya umugabo witwa gasongo wari utuye ku kimihurura wari ufite umugore witwa donata akagira nyirabukwe witwa kanigi ndetse akagira na muramukazi we witwa kankindi abo bantu wabamenya bari bafite umwana witwa nyirakanyana n'abandi bana bashobora kuba bari bafite ariko nyirakanyana yari afite imyaka umunani bashobora no kuba bari bafite abandi bana mbese hari abandi bana bakuru bawe cyangwa barumuna bawe mwari mufite twari dufite abandi bana ariko ntawe nabibuka
bari abahungu cyangwa se bari abakobwa
hari abahungu n'abakobwa ariko ntaho mbibuka n'umubabaro rwagiye gutuma byose mbyibagiwe komera komera bizagenda bigaruka buhoro buhoro uko ugenda wongera kuba umuntu uko ugenda wongera kwiyubaka ugerageza kuvuga amateka yawe nabyo bibuza abantu kubaho kubera ko batashoboye kuvuga uko ibintu byababayeho byagenze iyo babigumanye mu mutima wabo cyane birabangiza bigatuma badashobora kwiyakira amateka yawe ndayumva ndakumva iki ni igihe gikomeye ni igihe ariko cyiza cyo kugira ngo use naho umena ibyo bintu byose byari bikuri mugire umuntu muganira umubwira uti mfasha nturuye umutwaro kandi tugamije kumenya ko haba hari umuntu byibuze umwe cyangwa se babiri cyangwa se batatu umuryango wa nyirakanyana nyirakanyana wari ufite imyaka umunani muri mirongo icyenda na kane wari ufite papa witwa kashongo akagira nyina witwa donata nta yandi mazina tuzi bari batuye ku kimihurura niba hari umuntu uzi umubyeyi witwa kankindi akaba yaravaga inda imwe na donata nyina wa nyirakanyana niba hari uzi kanigi wari nyirakuru wa nyirakanyana bari batuye ku kimihurura nyaboneka mutabare dufashe uyu mwana w'umunyarwanda ushaka umuryango we tumufashe kubona abe none niba hari umuryango wawe ukumva muri kano kanya mu gihe tuganira hano ku ijwi ry'amerika ubashakisha niba hari ukumva mu rwanda ni iki wumva ushaka kumubwira
nshaka kumva yuko twavugana kuri uyu murongo umugabo wanjye kumva yuko nanjye mfite bene wacu
komera komera naho namubona ari umwe nabyishimira cyane
komera ukomeze utegereze wizeye ndasaba cyane kugira ngo tuzakubonere umuryango tuguhoze ayo marira nyirakanyana ndagukomeza komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana
nanjye ngushimisha umwaka muke agasaro tugashake kazaboneka agasaro tugashake kazaboneka
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda david ngabonzima wari ufite imyaka icumi wari utuye ahitwa muri sahara ya kicukiro mu mujyi wa kigali yavanywe mu rwanda ajyanwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu y'epfo mu misozi miremire ya uvira ahitwa ku ndondo yahagizwe umushumba w'inka nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu david ngabonzima arashaka kumenya amakuru y'umuryango we yasize mu rwanda ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga nagumye gukurikirana nyine agasaro ko ndashakisha abavandimwe banje twaburanye muri mirongo cyenda n'icyenda jende muri congo mwaburaniye he twaburanye muri mirongo cyenda n'icyenda mu rwanda nyine aha tubita kuri sahara niho twari dutuye hanyuma byagenze gute wageze muri congo ute
nazanywe n'umugabo utuye muri congo w'umunyamurenge niwe wankuye nyine kwa mushiki wanje kuva ubwo titurasura kandi kubonana titurasura kandi kuvugana haciye imyaka myinshi mushiki wawe yitwa nde yitwa abavyeyi mariselina abaturanyi mwari muturanye kuri sahara wibuka ni bande Eh, ndibuka yuko nakaza mvaho ngaho mu rugo nkaja kureba filime ahantu bakoreraga umugabo umwe ngo ni donate wari ufite imyaka ingahe muri mirongo cyenda n'icyenda nari mfite imyaka cumi hanyuma se uwo munyamurenge wakujyanye muri kongo yarakujyanye ngo ujye gukora iki ngo ujye kuragira inka ujye guhinga ujye kuvoma yarakujyanye he kwari ukumufasha ngo akazi ko kuragira inka yakuvanye mu ishuri icyo gihe warigaga cyangwa se ntabwo wigaga icyo gihe narigaga twahuriye nawe ku muhanda mvuye ku ishuri Hmm.
arambwira ngo ni mugi tugende ndamubwira tuya ntabwo twagenda aho gitubanze dushike mu rugo Mhm.
ubugane nyine n'abavandimwe kubera ko kwa mushiki wanje niho narimba papa na mama barapfuye Oh, komera Eh, turangije nyine avugana na mushiki wanje sinamenye nyine ibyo bavuganye duhita dukomeza turaza uwo mugabo wakuzanye yitwa nde yitwa kunda ubu se uracyaragira inka oya ndibana nanjye mfite umuryango ndi umugabo ufite abana bane barimo ndetse n'abana b'impanga oh ni byiza ko warongoye ukiri mutoya Eh, noneho narashitega mbona ibintu ga byinshi Hmm.
ndavuga ati nanone rekaga ndongora yego ubu se ufite inka nawe urorora ufite inka zawe umuryango wawe urawukamira cyangwa se uracyajya gukamira abandi
oya ino twagumye kugira intambara nyinshi inka zirashira Oh.
abaturanyi tubana aribo ba mayi barazijyana Hmm. mbese uri- ubu ngubu uri mu kahe gace ka kongo ubu ndi mu misozi miremire ya uvira ahantu bita ku ndondo ku murambi
yego none se uyu mushiki wawe marceline uw'ababyeyi mwari muturanye wabaga iwe i kigali muri sahara um, yari afite umugabo
Eh, nawe yari yubatse yari afite nasize afite abana babiri umwana umwe yitwaga morakeye vanessa Mhm.
undi niwe ntari nzi nasize uwa kabiri ariho akivuka umugabo wa Eh, mushiki wawe umugabo yitwa nde yitwaga venuste irindi rye irindi ryo nta sinari ndizi
yitwaga virusi turumva rero turitiranwa nanjye nitwa virusi tinshimiye imana Eh, iryo ryawe ndarizi kabisa iryo ryawe ndarizi mwageze muri sahara muhunga intambara zo muri kongo muza mu rwanda byagenze gute kugira ngo mugere i kigali
oya iwe ntabwo yigeze agera ino nta- ino ntabwo anahazi Mm, yarongowe yarakora muri resitora mhm.
y'umudamu umwe bita- witwaga mama mahoro yego uwo mudamu yari atuye kicukiro santere Mhm.
ku muhanda wa kaburimbo wajyaga kuri stade i remera aho niho nyine yarongowe ariho tuba kugeza ubu sindasura kandi kumenya amakuru ye ntabwo ari we wenyine hari abandi bavandimwe banjye batatu nabo batuye kuri sahara inzu ubu nyine aho batuye kubera yuko bakaza basanga nyine kwa mushiki wanjye baje kuwusura Mm.
umwe yitwaga janete undi yitwaga ngirabandi undi yitwaga bita abo bavandimwe bawe niba bakumva muri kano kanya niki ushaka kubabwira
ndashaka kubabwira nimba banyumva muri aka kanya yuko nkiriho kandi mbakeneye nkeneye nyine kumenya yuko nabo bagihari nkeneye nyine no gutaha ndarabifuriza yuko twasubira kandi guhura ubwo ndizera yuko bakumvise n'abanyakicukiro bose bamenya uwo mwana w'umuhungu nzabona impa wahavuye afite imyaka icumi ajyanywe mu misozi ya murenge batubwira yari atuye muri sahara batugana abavandimwe be bumva ijwi rya amerika kano kanya muzatubwire ngaho rero nzabona impa david wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'imana
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
dusubire umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umubyeyi wari utuye mu bugesera yahungiye mu burundi ariko umwana we w'umukobwa uko izabigira kasirida wari ufite imyaka cumi n'itandatu wakoraga igako ahungira muri kongo umubyeyi we mukamugema atanaziya yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mushaka atuye mu karere ka bugesera umurenge wa gashora akagari ka ramiro umudugudu wa migina yarahunze we ahungana n'abandi hanyuma mu guhunguka we ntiyaza natwe turaza ntitwamubona mwari mwahungiye he twari twahungiye mu gihugu cy'uburundi muhungire burundi muturuka he duturuka mu karere ka bugesera hanyuma se kanseri mwarambukanye kanserida yahunganye n'abandi hari ahantu hari ahantu yari yaragiye yabaga noneho rero ngo baza kujyana hari umugabo yakoraga ngo witwaga tigana yari atuye ahantu hitwa nyabagendwa barahungana rero ryo ntitwavanye hano mu rugo
mwebwe mwahungiye i burundi ariko kasirida we ahungira muri kongo kugira ngo byumvikane neza kasirida yagumanye nande kasirida yajyanye nande
ubwo nsubire inyuma ho gakeya nari nibeshye ko kabahumpabarire uwo musirikare bahunganye yitwaga ringo yitwaga ringo ntabwo ari tigana
ntabwo ari tigana ni ringo niwe yakoreraga kasirida ajya gukorera uwo musirikare ringo yari afite imyaka ingahe
yari arangije umwaka wa gatandatu pirimeri
abuze amashuri mu mushakira akazi ni abandi bana baje baramunyi bari nijoro ubwo bukeye mu gitondo yari aryamanye na barumuna be ngiye bukeye mu gitondo ndamubura ndakomeza ndabaririza baza kumbwira yuko yagiye gukora aho nyabagendwa ari abandi bakobwa bamujyanye none se ubwo muri mirongo icyenda na kane kasirida yari afite imyaka ingahe yari afite cumi n'itandatu hanyuma amakuru wamenye ari muri zayire yari akiri umukobwa yari kumwe na ringo ringo ringo ringo ngo bari baratandukanye uwo mukecuru witwa tereza aramujyana babani we bamaze kubana iwe nibwo rero amakambi baza kuyasenya bahunganye bose noneho baza gutatana bo baratatanye bo baza kugaruka nabo ngo barakomeza baragenda uwo mukecuru yakubwiye yuko kashirida yari akiri umukobwa yari yarabaye umugore yari yarabyaye yara
kansirida yari akiri umukobwa yari atarashaka niko yambwiye noneho nyuma yabwo nza gufata amakuru y'undi mugabo umugabo yaje kumbwira yuko ngo ubwo bamaze guta baratatanye ngo baje kugumeza baragenda ngo bajya mu gihugu cya ngora noneho ubwo ngubwo uwo mugabo ngo bari bageze hagati ya kanjongo na mujimayi ngo bariho bajya muri angora noneho abagabo bobo ngo aba bakobwa baburiza imeru noneho webo abagabo babasubiza hasi barabagarura abakobwa ngo baburiza imeru barakomeza baragenda abagabo bo barabagarura ariko iyo meru baburije yabajyanye muri angora ubwo yabajyanye muri angora kuko yambwiye ngo bari bageze hagati ya kanjongo na mujimayi
ababajyanye ababurije iyo meru ni abasirikare ba kongo cyangwa se ni abasirikare ba ngora kubera ko hari abana b'abanyarwandakazi bajyanywe muri angora n'abasirikare ba ngora uwawe we bakubwiye ko yurijwe imeru ajyanywe n'abahe basirikare uwo mugabo uwo mugabo yambwiye yuko ngo baburije imbere ariko ntiyambwiye abasirikare abo ko ari abazayire cyangwa se ari abo muri angora yambwiye ko ari abasirikare baburije imeru ntiyambwiye abaribo yakubwiye umubare w'abakobwa bashobora kuba barajyanywe icyo gihe ubwo ngubwo babajyanye gutyo bo bahise bagaruka kuko baba bari bagiye kureba babasubiza hasi abakobwa bo baraburiza barakomeza barabajyana ntiyasobanukiwe ko ari a- ko ari abazayire cyangwa se ari abo mu gihugu cya ngora ntabwo yasobanukiwe abasirikare abo ari bo uretse ko yabonaga ngo ari abasirikare nta n'ubwo yasobanukiwe impamvu y'izo mpuhwe zisa n'iza bihehe zo kuvuga ngo turatwara abakobwa abandi tubasige babajyanye kubera ko babonaga aribo bananiwe cyane babatwaye kubera ko aribo bagira impuhwe kurusha abandi babajyanye babagira ngo bajye kubafasha imirimo babajyanye bari bazi icyo gitumye bo babajyana abandi bakabasiga ubwo hari yenda imeru yenda yari yuzuye indi ni ime- bene imeru yari yuzuye noneho yenda barareba baravuga bati abakobwa babagirira impuhwe noneho buriza abagabo kuba urumva urumva ko bari bagenze urwo rugendo rurerure Mm.
noneho rero yenda ubwo bageze kuri uwo mupaka niba ari umupaka niba ari uruzi simbizi we yari abimbwiye ambwira ati ntuwirire umukobwa wawe ariho ndetse ariho ku zihe mpamvu ko abandi bose bagarutse atoya abo niwe ko kuntekerereza ati baburije imera abasirikare ati twebwe badusubiza ati jyewe bansubiza hasi n'abandi ati abakobwa baraburiza ati baburiza imeri Mm.
ati twebwe baratugarura twahise tugaruka Mm.
nuko yambwiye ngusubize inyuma gatoya kasiri idarangije pirimeri ntabashije kujya mu mashuri yisumbuye ariko ari mu rugo ni umukobwa ugufasha uturimo mu gitondo urabyuka usanga yagiye barumuna be bakiryamye abandi bana bamujyanye nk'umubyeyi Mm.
wumvise umeze ute kumva umwana aguciye muri humye akigendera akajya kwishakishiriza ubuzima igako ngewe icyo gihe nyine urumva uko nabaye narababaye cyane kuko nonsaga umwana mutoya agahinda karanyishe cyo koza mpita mbwira se hashize iminsi twaragumye tumushakisha tumushakisha ubwo twabimenye bitinze noneho nibwo nabwiraga se ntingaho agenda ukomeze ushakishe nyine twari tumaze kumenya aho nyabagendwa agenda ukomeze ushakishe urebe ko wamubona ise rero aragenda arakomeza arashakisha amaze gushakisha noneho rero nibwo yambwiye ati rero ati nahageze ati mpageze ati uwo mugabo ahita ambwira ngo ngo uwo mwana ngo ni ingende ngo bazahungira ngo ngo bazahungira ngo muri za nyaruguru muri za gikanguro ngo tuzahamusanga ngo ngo ngo bikwirwa babara ngo ngo tuzamusangayo Hmm.
koko ubwo icyo gihe byarakomeje binta- bimera nabi intambara imera nabi natwe turahunga tuva mu bugesera tujya muri za gikongoro tuhageze dusanga ahageze nyine ngo ahantu mu cya ajya kumurebera ahantu hitwa mu cyanika kuko batubwiraga ngo niho ngo niho iwabo wu- ngo niho bahungiye noneho ahageze ngo asanga barambutse bagiye zayire twebwe rero twahise tuguma mu burundi ntitwagiye zayire Hmm.
Mm, nuko byagenze niba umukobwa wawe mukamugema kasirida akumva muri kano kanya ashobora kuba ari muri angola ashobora kuba ari muri zambia ashobora kuba ari muri malawi cyangwa se muri muri mozambique mu bihugu byinshi bya afurika y'amajyepfo birimo abanyarwanda ashobora no kuba ari na hariya muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyangwa se muri kongo brazaville ntawamenya aho hari abanyarwanda bari henshi cyangwa yarazamutse akajya muri santara afurika cyangwa se yarahavuye ari n'i burayi cyangwa muri amerika eh, cyangwa se za australia niba kumva umukobwa wawe muri kano kanya ni wa munota ntanga kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo niba kumva mubwire icyo ushaka kumubwira icyo nshaka kumubwira ndamubwira yuko mama we akiriho na papa we ariho ko twahungutse ko n'abarumuna barumuna be bariho bose uwitwa dativanye nawe umuntu ariho uwitwa manweri twahirwa ariho nyuma yabwo nyuma yabwo twaraburanye nabyaye n'abandi bana babiri hari- hari umuhungu witwa pasikari niwe twari turi kumwe utaraho utuwamariya wajyaga aheka uheka uti nawe araho uti rwose baragukunda cyane baragukumbuye uti imana uti imana ibigiyemo uti aho wumvise iri jwi waba- wabasobanura ukababwira aho uherereye wakoze cyane rero eh, kuza muri kino kiganiro agasaro kaburaga ushaka umukobwa wawe uko izabigera kasilda atanaziya mukabimugema ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro y'imana urakoze cyane urakoze cyane imana iguha umugisha utagabanije ubu ngubu naremaza kuva twanguka icyenda karindwi nayo nagumye gushaka sinjya nkuraho ku gutwi kwanjye ku ijwi rya amerika ndabihorana ndabirarana nta handi njya numva urakoze nyagasana azaguhemba azaguhemba ijoro urakoze cyane nawe aguha amahoro menshi Mm, urakoze cyane
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'itanu mu kwezi kwa kane igihe inkambi ya kibeho yasenywaga hari umwana w'umuhungu nsabimana jean marie vianney wari ufite imyaka ibiri wayirokokeyemo atababona nyakwigendera mukandanga janvier wakoreraga ishyirahamwe save the children nsabimana jean marie vianney ari mu kiganiro agasaro kaburaga ashakisha umuryango atigeze amenya atuye mu karere ka nyaruguru mu murenge wa kibeho yarumvise ikiganiro cyanyu numva ndagikunze cyane agasaro kabuze nanjye numva cyamfasha ngewe nabuze umuryango wanjye kuva namenya namenye ubwenge ntabwo nageze amenya ababyeyi banjye nta n'abo nzi nta n'ubwo nzi n'aho mvuka ariko hari ababyeyi bandeze abo bandeze baje kumbwira yuko bantoraguye ngo basenye inkambi ikibeho nyuma yo kuntoragura barandeze nari umwana ariko bo bakambwira yuko n'imyaka yanjye batari bayizi ahubwo bakintora bo barandebye uko nanganaga ngo baragereranya bavuga yuko navutse mirongo icyenda na gatatu kuko nicyo gihe nasanze banyandikishiriza ko ariko navutse kuko nabo ntibari bazi imyaka yanjye hanyuma bakubwiye ko bakuvanye he mu nkambi z'ikibeho zimaze gusenywa bakuvanye hanze y'inkambi umumama wari warantoye kuko yagezeho yitaba imana nkiri mutoya ntarabasha kuba namuganiriza ariko nabashije kuganiriza abo abari basigaye bambwira yuko we ngo yantoye mu nkambi ngo bari gusenya inkambi urumva ubwo ni igihe abantu bahungaga bari kwirukanka nyine ariko uwo mumama nkumva amakuru y'uko we ngo n'ubundi yari asanzwe akora muri save de children yego aza kuntora anjyana mu rugo iwe noneho yari afite umugabo kuko mu rugo iwe n'ubundi ntabwo we n'umugabo we bari barigeze babyara hanyuma ubwo ngubwo umumama twagumye kubana nkiri umwana mutoya cyane nyuma tuza kugumana tuza no kuva aho za kibeho bamwimura gukora za gikongoro turahaba ndakura ngeze mu wa mbere pirimeri igihe cyo gutangira nibwo yaje kwitaba imana
komera uwo musamaritani w'ingeso nziza wakureze yitwa nde bamwitaga mukandanga janvier
hanyuma amaze kwitaba imana warezwe nande amaze kwitaba imana habayemo ikintu cyo kuba imiryango yabo yadusiganira kuko nari ndi kumwe n'akandi kana k'agakobwa nanone nako yari yaratoraguye k'agakobwa kari gatonya munsi yanjye uko nyibantu yewe ndafite nk'imyaka ibiri ko kari gafite amezi make ubwo ngubwo baradusiganira aho twabaga ahantu bita za nyagisenyi ahantu bita muricu niwe yari acumbitse hanyuma amaze gupfa ndabyuka twagumanye n'abakobwa bakuru bahabaga bari bene wabo nabo twabanaga nyuma nyine baza gushaka uburyo badushakira ikigo cy'imfubyi tujyamo twaje kujya kuba mu kigo cy'imfubyi cya karitasi cya oroferina ya karitasi gikongoro yego
twabayemo nyiri umwana niga mu wa mbere pirimeri ndiga pirimeri ariko uwo mwana w'umukobwa twari kumwe yagezeho nyuma aza kubona umuryango
ni byiza we aragenda njye nagumye aho ngaho mba mu kigo cy'imfubyi nta muntu usura nta muntu njye mbona nyine ndi aho ngaho ku buryo n'abandi bana bo bageraga igihe cyo kujya mu gihugu bajya gusura imiryango yabo njye ntaho nari mfite najyaga njye nagumaga mu kigo vakansi karangira tukajya tugasubira ku ishuri umaze gusa nk'uba mukuru igihe cyaje kugera leta itangira kuzana ibintu byo kuvuga ngo abana ntibajye gukura mu miryango yabo ubwo ngubwo rero abo twabanaga bose bari bafite imiryango bakomokagamo ariko ngewe nta huntu nari mfite ntabwo bari bazi aho nakomotse usibye umumama wari warandeze bavugaga ati iyaturutse aha ngaha yazanywe n'umumama uyu n'uyu byabaye ngombwa yuko ngewe rero bavuga ati si uyu nguyu we arajya hehe ngubwo bampaye urupapuro bandikira wa mugabo wa mama wari warantoye bamusaba yuko yanyakira akaba afite ariko ibijyanye n'amashuri nigaga bazagomba kujya bamfasha karitazi ikaguma ikamfasha ariko antunzemo ariho mba ukagera aho uba yego nkagera aho mba byabaye ngombwa koko njyayo njya muri nyaruguru ndahamusanga ngezeyo mu urwo rupapuro ararubona ararusoma aranyakira amaze kunyakira ngiriko nyine imiryango yaho ntabwo nge yaje kunyishimira ko yaje kuvuga ati uramuzanye hano umuntu mwatoraguye ntimuzi n'aho akomoka nkamutoraguye mu nkambi none uramuzanye hano ugiye kumwimika umugire umuhungu w'ahangaha umugire umwana uzasange ubwo bimwe by'iminani nyine abantu bagira bumva yuko yazamo iminani byabaye ngombwa yuko umusaza abona ko bitoroshye batangiye kumwanga imiryango ye yashwana nayo arambwira ati rero urabona uko bimeze kuko yari yaranafunguwe yisaziye yaranarwaye n'indwara zituma adakora arambwira uti ngiye gushaka ahantu gucumbikishiriza basi ujye uza usure nanjye ndebe ko naramuka nawe urebe ko ubuzima wakomeza ukabaho yaragiye arancumbikishiriza ahantu kwa muramu we ku mugabo wavaga inda imwe n'uwo wari umugore we wanorwe janvier mukandaga nyuma yo kuhaba ngoma kwiga ariko nyuma nabwo wa mupapa nawe yagezeho yitaba imana bigaragara njyenyine gutyo hamwe n'abaganaho biba ngombwa yuko bambwira uti genda wishakira ubuzima n'ubundi wari warakutuzaniye dore nawe aragiye ngenda gutyo ntangira kwishakira ubuzima nkodesha mbaho gutyo kugeza n'ino saha niko mbayeho ndabinginze ndabinginze mwokabyaramo nanjye murebe ukuntu mwamfasha mundangishirize ndebe wenda ko nanjye nabonana n'umuryango umaze gukura mbere y'uko uyu mubyeyi mukandanga janvier yitaba imana wakutoye wigeze wumva avuga agace akeka ko ushobora kuba ukomokamo bitewe n'aho yagukuye niba ariho hari hakambitse abantu baturuka muri komini iyi n'iyi maze gukura maze kugera mu myaka makumyabiri n'ingahe nanjye kubera ikiniga mporana n'ubundi cyo kumva ndi jyenyine gutya muri iki gihugu nkibamo nta kina ntahongera nkomoka nashatse kuguma kujya nganira n'abantu bakuru twari duturanye n'abari inshuti na janvier baganiye barambwira uti ati rero wowe ko umuntu yamenya aho ukomoka ati kereka nabura ati hariya hari impunzi nyinshi hari izabo mu bugesera hari izatutse za kibuye hari abantu benshi atari ku wowe ibyago twagize ntabwo twagize amahirwe yo kuba twamenya ahantu wowe mwari muti kuko janvier yagutoye n'ubundi mugira abantu bari kwirukanka abandi bapfuye abandi impinja ziri aho ngaho impinja zaguye aho tagutora gutyo uruhinja ngo uri aho ngaho ngo uri umwana muto ngo wabuze aho ujya uri kure ibyo ari byo byose ndasaba cyane kugira ngo amamiliyoni y'abumva ijwi ry'amerika buri munsi cyane cyane kino kiganiro agasaro kaburaga wakumva yarabuze umwana w'umuhungu wari mu kigero cy'imyaka ibiri muri mirongo icyenda na gatanu igihe inkambi ya kibeho yasenywaga yaba yari yaturutse mu mayaga cyangwa se yaturutse izo za mvejuru yaturutse zitangwa zindi kibeho aho yaba yaraturutse hose abanyacyahinda mu twumva abantu bose abaturiye ako gace ka kibeho waba yari afite umwana w'imyaka ibiri ushobora kuba yaravutse mirongo icyenda na gatatu w'umuhungu azagane ijwi ry'amerika tumufashe hashize imyaka makumyabiri n'icyenda iyo nkambi isenywe waba yarahaburiye umwana w'umuhungu yazana ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kabura tukamufasha nsaba imana rero wakoze cyane kuza muri kino kiganiro nkwifurije amahoro y'imana imana ibaho umugisha mukomere kandi mufasha abantu benshi imana ijya ibongerera pe nanjye nizeye kandi ko muzamufasha kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
ndakira uwitwa beninka mediatirisa uzwi ku izina rya fifi yatandukanye n'abavandimwe be babiri ntwari jean pierre na nakure benjamin batandukanira ahitwa warikare mu mashyamba ya kongo ababyeyi babo ni ntwari pierre claver na kamuyumbu kandida bari batuye muri komini kimbogo mu cyahoze ari perefegitura ya cyangugu ubu ni mu karere ka rusizi bene inka mediatirisa atuye mu karere ka muhanga umurenge wa nyamabuye akagari ka gahogo umudugudu wa kavumu nabateze amatwi ku cyumweru nibwo bwa mbere nabumvise nahuye n'umumama mutekerereza uburyo twabuze abana turi guhunga mu mashyamba ya kongo yego arambwira ati uzatege amatwi kuri vuwa d'amerike hari ikiganiro bita agasaro kabuze nabateze amatwi mbona kuko hari abantu benshi bagiye babona baba bari mu kigero twarimo icyo gihe nanjye numva ngize icyizere twatandukanye mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi mutandukanira he twatandukaniye mu mashyamba ya kongo iwarikare ubwo byagenze gute gerageza kumpa incamake ukuntu mwatandukanye
ngo twari twica ahantu mu ishyamba kuko icyo gihe habaga hari ibitero biza byiruka ku bantu bahunze twicaye mu ishyamba tugiye kubona tubona abantu batugezemo barasiye ruguru yacu baravuga ngo ntihagire n'umwe uhaguruka aho ari twahagurutse twiruka buri wese acuka undi acuka undi acuka abana duhita tubaburagura icyo gihe wowe bene nka mediatrice wari ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka umunani wari muto hanyuma se abo bavandimwe ushakisha ni bande Eh, bambwire
ndashakisha basaza banjye umukuru yitwa harinda intwari jean pierre Mhm.
nawe ku kazina k'agasirino k'umwana twamwitaga jori Mhm.
umukurikira yitwa nakure benjamin nawe ku gasirino twamwitaga emi nibo bari bato kuri njye hanyuma se mwari kumwe mubasiga aho ngaho uwo niwo bashakisha ababyeyi banyu bari hehe icyo gihe bari bakiriho cyangwa se bari baratabarutse ababyeyi twaba turi kumwe ubwo guhaguruka twese twirukanka gutyo bo inzira baciyemo ntitwayimenye ngewe aho mama na papa baciye niho n'abakurikiye inyuma yaho papa yarapfuye komera ubu mama niwe dusigaranye twari abana batandatu abandi bari hehe
abandi bari mu rwanda nabo hari bakuru banjye babiri Mm.
uwo bita mukantwari lidiya n'uwo bita ingabire liyoze ku gasirino nawe bamwitaga hinja akaba na murumuna wanjye nawe tuzi ku gasirino ka tantine na- numva ariko baba bazi Eh, aho bari hose niba bakiriho nijoro impamagara na yeme impamagara nkababwira ko aho baba ari hose baza turi mu rwanda ni amahoro nta kibazo mama ari ku isambu mama yari n'umwarimu bazabyibukira kuri icyo ngicyo bibuke ko twari dutuye ahantu bita ku inteko hafi y'ikigo cy'amashuri cya nyakanyinya ariho mama yakoraga bakuru banjye nabo barahari lidiya arahari hinja arahari na tantine yari agahinja gato cyane icyo gihe tuburana ariko nabo barahari niba bariho babitumenyesha kandi tukabonana bakatubwira amakuru yabo bakazaza tugahura
none bene inka imyaka igiye gushira ari hafi makumyabiri n'irindwi kuva utandukanye na basaza bawe yego hari igihe ujya uharota hari igihe usubiza amaso inyuma ukibuka uwo munsi mwicaranye kuri icyo gicamunsi muri kumwe muri iryo shyamba icyo ni ikintu gikunda kugaruka cyane mu buzima bwawe mu bitekerezo Eh, mpora mbitekereza kuko igihe cyose bihora bimbabaza kuba narakuze basaza banjye badahari kandi tukababura nta makuru yabo dushobora kuba dufite nagize icyizere cyo kubashakisha abangera mu rugo mvuga ngo ngiye guhaguruka ngiye mbashakishe kubwo kwizera imana niba bakiriho nzababona nagushimira cyane kuba waje mu kiganiro agasaro ka ruburaga waranyandikiye vuba ngufashe vuba kubera ko icyo kiganiro wumvise n'ikiganiro cyagiraga inshuro ijana kuva twatangira bino biganiro Ah, ubwo rero ah, twagize imana zo kugira zo kunguka undi muntu twumva igihe twari twujuje imyaka itatu kuva dutangiye iki gikorwa ah, cyo guhuza imiryango ngaho rero beninga mediatrice uzwi cyane ku izina rya fifu cyane cyane ku bavandimwe be ngaho rero ukomeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana amahoro y'imana bane namwe murakoze cyane
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
undi mwana ushaka umuryango we uri hano mu kiganiro ni uzamukunda batandukanye n'umuryango we mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine atuye mu karere ka gicumbi akagari ka rusambya umurenge wa mukarange umudugudu wa kabungo nabuze umuryango wanjye muri mirongo icyenda na kane ubwo jenoside yabaga mu rwanda natandukanye n'umuryango wanjye turi guhunga twari ducumbitse ahantu hanyuma nyuma yaho nza kujyana ku mugezi n'umuntu w'umubyeyi ariko uwo mubyeyi nabonaga du- wenda duturanye niko umutima amaze gukura wambwiye hanyuma ubwo tugeze ku mugezi twaravomye nyuma yaho tuzamuka ndaranganya amaso ndamubura nkibaza ntubuse agannye hanyuma narakomeje ndagenda nk'umwana hanyuma mbura ahantu twasohokeye njya kuvoma nabonaga aho hantu twari turi hari amazu menshi ari ari munsi y'umuhanda nabonaga ari nka kaburimbo ubwo aho ngaho niho imodoka yamvanye igahita injyana muri kongo ya kuruwa ruje turi mu wuhe mwaka ni mu wuhe mwaka uribuka icyo gihe muri mirongo icyenda na kane ubwo nyine twarahungaga nuko twari twahunze ducumbika ahantu hanyuma njyewe njya kuvoma mwahunze muturutse he twahunze duturutse mm, ahantu twasengeraga numvaga hari izina rinzamo ngo ni i remera hari ahantu hagati y'inturusi iyo kiliziya iri twabaga duturutse ku mu- ku gasozi kuri uwo musozi tukamanuka tugerayo wari ufite imyaka ingahe hanyuma mba numva ngo nari mfite imyaka igera kuri itanu ariko na- na- nabonaga ndi kwa sogokuru papa wawe yitwaga nde ntago nari muzi mama niwe nari nzi yitwaga fora mfite murumuna wanjye witwa uwimbabazi uwo uwo mama yazaga kumfata kwa sogokuru nkamusura akongera akansubiza kwa sogokuru hanyuma muhunga muva aho ngaho utazi hafi ya paruwasi ya remera utazi Mm.
mwahavuye uri kumwe nande wari kumwe na sogokuru wawe wari kumwe n- ntekereza ko twa ko nari kumwe na ba sogokuru ariko duhunga ubwo twaraye aho- aho kuri uwo musozi bwa mbere tuva mu rugo turara mu- mu rugo rw'umuntu turi abantu benshi cyane nabonaga turaye ahantu ku, ku birago twuzuye muri saro mbese turi abantu benshi cyane mu gitondo nibwo bwakeye turagenda tukagenda tugenda dukambika twongera tugahaguruka tukajya ahandi gutyo orufeyino bakujyanyemo ni iyihe banjyanye muri oruferima yo mu- muri kongo muri kongo ntabwo wibuka uko hitwa ni muri kibumba hari muri kibumba icyo gihe mbwira aho wibuka aho kwa sogokuru uko hari hameze u- ni iki wibuka nibuka hari imbuga ngari iya mbere yari irimo amazu abiri hari iyo twacanagamo n'iyo twabagamo hanyuma nyuma hakaba urugo hakajyaho imbuga nini yariho yariho igiti cy'umwembe icyo gihe hari inka zari zihari
nta nka nabonagayo abaturanyi wibuka bo kwa so- sogokuru wawe ni bande nibuka hepfo yacu hari umugabo wari uhatuye witwaga gakuba Eh, kwa sogokuru habagayo umugore nakekaga ko ari mama wacu yitwaga mukangango afite umwana witwa nyirabagenzi
Mm.
hanyuma haruguru yacu hari hatuye umugore witwa madarina eh, n'umugabo witwa tanazi n'umugore witwa nyirabashyitsi
Mhm.
abo nibo bantu mba numva nibuka
hanyuma ahandi hantu hakuzamo mu mutwe cyane ni hehe mu rwanda ku buryo wavuga uti niho nshobora kuba nkomoka
ahandi hantu hanzamo ni mu majyepfo wenda muri za gitarama mbere Turere niho iki?
hanzagamo cyane nyuma yaho maze kumenya yuko rutongo na shorongi bi- biri- biri muri za rurindo ubwo niho nicyo cyerekezo nerekezeyemo kubera iki se wumva rutongo ariho ukomoka
ni uko utwo duce naratwumvaga twabaga tutwitegeye wenda nkumva bari kuvuga ngo bagiye mu isoko aha n'aha ngo hakurya iriya gutyo ngo za ngo ni za shorongi nkumva mbese utwo duce turatwitegeye yego ntituhegereye ariko nkumva tutwitegeye uri umwana mutoya wumvaga bakubwira ko bagiye ku isoko ishyorongi
Mm, na za rutongo hanyuma ukaba utekereza ko waburiye ku rushashi izina uzamukunda wari urifite muri mirongo icyenda na kane
yego iryo zina nari ndifite ko wajyaga mu misa wari warabatijwe
oya ntabwo nari nakabatijwe
iri joseline bari guhaye ryari Mm, ni uko umubyeyi wamvanye muri oruferina yarambajije ngo witwa nde ndamubwira nti nitwa uzamukunda arangije arambwira ngo nitugera mu rugo ubabwire ko witwa na joseline ubwo akagenda arinyibutsa arinyibutsa ngerayo yose ndayababwira uko nguko ariko uzamukunda niryo rya mbere nyirizina nari nsanganywe aguha izina atakubajije akubwira gusa ngo guhera uyu munsi witwa joseline
Eh, uzamukunda joseline yongeraho joseline ni naryo nabatijwe na magingo aya ni naryo riri mu irangamimerere uwo mubyeyi waje kugufata yari umugabo cyangwa yari umugore yari umugore yari asanzwe anahareramo abana kwa kundi areba niba bariye cyangwa se baryamye acunga umutekano wabo Yara- ya- yarahakoraga kuko namunyuragaho kenshi tujya gukina n'abandi bana ari muri ayo matente yakoragamo natwe duturutse mu rindi tente
ngusabe nkwinginze umpe nimero y'uwo mubyeyi wakureze yitwa nde yitwa mukarurangwa serafine nzamuhamagara kugira ngo nuzuze amakuru akureba kugira ngo dushobore kugufasha kugushakira umuryango duhereye ku makuru yuzuye niba hari uwo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya niba hari umuvandimwe hari umubyeyi wawe papa wawe utigeze umenya cyangwa se mama wawe haba hari uwo kwa sogokuru na nyogokuru na nyogosenge na ba- abo bose niba hari ukumva ni iki wumva ushaka kubabwira n'uwa munota umwe intanga kugira ngo mwinigure muvuge iki bari ku mutima
numva nshaka kubabwira yuko mbakeneye kandi nanabakumbuye cyane imyaka maze ni myinshi cyane ndi kure y'umuryango wanjye mbabonye nakwishima kandi nanezererwa cyane kuba utari kumwe n'umuryango ni ibintu bibabaza cyane ukaba Mm.
utazi aho wavutse Mm.
ni ibintu bibabaza kandi bi- bihora bindika umutima bimbabaza Mm.
nifuza kuba nababona rero ndahamya rero yuko bazakumva bakakumenya hanyuma nkazaguhamagara nkubwira yuko imana yamannye ko wabonye umuryango komeza rero utegereze wizeye amahoro y'imana ni ukuri murakoze kandi nanjye ndabashimiye kubw'icyizere mu mpaye nanjye niringira imana y'uko izabikora
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda umwana w'umuhungu witwa segatabaji disimasi wari utuye mu bugesera yavuye iwabo agiye i nyanza ya nyabisindu gusura bene wabo aza kuhava akurikiye abandi basore bari bagiye mu cyahoze ari zayire ubu ni repubulika ya demokarasi ya kongo kugeza ubu nta makuru ye umuryango we ufite mukantuheri louise ni mushiki we aramushaka atuye mu karere ka musanze mu kagari ka gisesero umurenge wa busogo umudugudu wa gahanga mbanje kubashimira mbere na mbere ikintu kinzanye mu kiganiro ni ukurangisha umuvandimwe wanjye twabuze ni mirongo ibiri magana cyenda mirongo cyenda akaba ari musaza wanjye akaba yitwa Gataba- sekatabazi desimasi none se mwatandukanye mute muri mirongo cyenda
mbonge nari umwana ntabwo mfite amakuru ahagije cyane ariko numvaga mama ambwira ko yagiye agiye hanze ataba atazi igihugu agiyemo ubwo birangira agiye ariko ntiyongere twongera kumenya amakuru yiwe ubwo nyuma yaho rero twakomeje gushakisha amakuru tukabaza abantu niba baba baramubonye reka data bakavuga ati ntabwo bizi bamubona ubwo rero kuko ari jye usa nk'ujijutse mu muryango bavuze ati reka ntabwo dutanga itangazo twumve ko twazamubona tumurangisha
muri mirongo cyenda segatabazi yari afite imyaka ingahe
nka cumi yenda n'ibiri cyangwa yenda n'itanu cyangwa cumi n'itatu none se kugira ngo umwana w'imyaka cumi n'itatu ahaguruka ajye mu gihugu cy'amahanga asize ababyeyi mu rugo uwo mwana ntabwo yajyaga ku ishuri ntabwo yigaga byashobora kuba hari atigaga kuko yagiye agiye kwa bene wabo aho bita imyanza ubwo birangiye akurikira abandi bari bagiye ubwo hari niyo makuru mfite icyo gihe mwari mutuye hehe twe twari dutuye aho bita kamabuye ngo ni mu karere ka bugesera cyahoze ari muri ngenda yego ndahazi noneho rero reka nkubaze madamu mukanaheri bagiye hanze bajya he bagiye hanze bagiye i burundi bagiye hanze bagiye i bugande bagiye hanze bagiye abo bantu mama avuga ngo bari bagiye muri za zayira hari bari bagiye muri zayire zayire niyo iri hirya aho ngaho ubu isigaye yitwa repubulika demokarasi ya kongo ndafata umubyeyi utuye mu bugesera ufite umwana w'umusore w'imyaka cumi n'itanu ari mu gakungu k'abandi basore agiye gusura abandi bana na bene wanyu i nyanza hanyuma ahuye n'abandi basore bajya mu gakungu bagiye mu gihugu cyo hanze icyo gihugu tufate ko ari zayire ntabwo yigeze akubwira icyabajyanaga
reka da hanyuma kuva muri mirongo cyenda nta yandi makuru mwongeye kugira y'aho se gatabazi ashobora kuba aherereye yagezeho arabaza ati se umwana ari hehe kuko nawe yagiye atabizi urumva nta matelefone yabagaho nta kiyategereje ko umwana azataha araheba nyuma yaho aza kubaza intumwa hari ukuntu bajyaga batuma abantu umuntu iyo yagiye akabaza ati runaka bimeze bite bamubwira ngo baragiye nawe yagiye atabizi muri iyi minsi ubwo nafashe umwanzuro uvuga ati reka ndangishe umuvandimwe tukaba twarumvishije ko yaba akiri muzima nuko twazamubona ugize neza louise mukanuheri nanjye ndareba mu bubiko ndebe yuko ububiko bw'inyandiko ndebe yuko segatabazi yaba ari mu bantu batanze itangazo hano ku ijwi ry'amerika ashakisha umuryango we ngaho rero hagati aho ukomeze utegereze wizeye ugira akazi keza twifurije amahoro y'imana murakoze cyane namwe imana ibaho umugisha
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
hashize imyaka itandatu umwana w'umuhungu emmanuel uwimana avuye mu rwanda agiye mu mahugurwa muri leta zunze ubumwe za amerika ariko ntiyagaruka umubyeyi we providence mukarukaka arashaka kumenya amakuru ye mukarukaka atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa muhima akagari ka rugenge umudugudu w'ubumanzi hari hashize igihe kinini rwose mana yanjye mbatitiriza washakiraga amahoro
ntabwo ari amahoro ni urebye ni impungenge z'igihe tumaze tutabonana n'umwana wacu umwana yagiye hanze bibiri na cumi n'umunani duheruka kuvugana bibiri makumyabiri na rimwe ubwo rero kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu nta makuru ye tuzi ari na telefone ntizicamo ari n'imbuga nkoranyambaga nazo ni uko ntizicamo twayobewe icyabaye mbese byaradushobeye twabuze n'aho twabariza byaradushobeye twagiye kuruwa ruje kuruwa ruje twohereza kuri ambasade ambasade nayo iti reka da nimugende mujye kuri ribu mbese tubura epfo na ruguru tubura uko tubigenza turangije turaceceka turatuza ariko nza kumva agasaro kaburaga uburyo mukora mufasha abantu ndavuga nti wenda namwe mbahamagaye namwe hari igihe nabagiriraho umugisha wenda nkagira icyo menya tukamenya niba akiriho agihumeka umwuka w'abazima se cyangwa atakiriho byibura tukabasha gushyitsa umutima hamwe uyu mwana yagiye kwiga muri bibiri na cumi n'umunani agiye mu kihe gihugu
yagiye agiye mu mahugurwa yari ajyanye n'abandi mu mahugurwa arangije asigarayo yasigaye mu kihe gihugu se yasigaye muri amerika nyine ngo ahitwa california ariko karitsiye ntituyizi nta yindi tarase yindi tuzi yavuye mu rwanda ajya mu mahugurwa yakoraga iki mu rwanda
mu rwanda yari umunyeshuri yigaga kuri lisedo kigali amazina ye amazina ye yitwaga uwimana emanuweli afite imyaka ingahe muri bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'umunani nyine yagiye bibiri na cumi n'umunani yiga lisedo kigali mu wa- yarageze mu wa gatandatu ariko atarakora icya leta agenda ajyanye n'abandi mu mahugurwa ngo hari amarushanwa bari bakoze ngo yuriya eh, niba ari nyiri facebook arayatsinda rero barabajyana bajyayo mu mahugurwa niba yari ay'iminsi ingahe we rero asigarayo ariko nyuma yaho twajyaga tuvugana nyine akatubwira ko ari aho ari amahoro none mbwira nkawe mwaravuganaga nk'umubyeyi iyo mwavuganaga wumvaga hari hari ikintu kimubuza kukuvugisha nkawe ngo byiyamuhetse oya ntacyo nta kintu yambwiraga na gitoya twebwe twashidutse gusa twongeye kumuvugisha biranga no ku mbuga nkoranyambaga twongeye kumuvugisha biranga ntiyigeze adusezeraho ntiyigeze atubwira ngo iki ni iki nta kintu na gitoya tuzi mwigeze se mumuhatira kugaruka mu rwanda nabyo twarabimubwiraga nyine tumubwira tuti ubonye aho ngaho hakunaniye wataha nta kibazo ntabwo mutekereza ko kumugira inama yo gutaha kandi yarahisemo kudataha bishaka bishobora kuba byaratumye abihunza kugira ngo mutamuduhira ibyo adashaka kumva oya ntabwo ari agahato twamushyiragamo ariko Hmm.
ntabwo ari agahato twamushyiragamo twaramubwiraga tuti abonye bitamumereye neza aho ngaho yataha kandi kugeza icyo gihe tuvugana yatubwiraga ko nta kibazo afite
emmanuel ni umusore aracyari mutoya na ejo nahoze mureba aracyari muto a- afite barumuna be yego arabafite babiri abo barumuna be se ajya yajyaga agira gutya akaboherereza nk'aka mesaje akabwira ati mumeze mute
nabo baramu- baravuganaga nyine nabo bamuheruka icyo gihe Hmm.
Mm, birumvikana impungenge zawe zirumvikana niba nta kosa mwamugiriye kugira ngo mubure kugira ngo umwana avuge ko atazongera kubavugisha hari subiza amaso inyuma mubyeyi ijambo rya nyuma mwavuganye muganira hari icyo mutumvikanyeho cyangwa se ibintu mwavuganye byose mwasezeranyeho muvugana muti tuzongera nubwo bwose bitongeye kuba yewe nta kintu na gitoya twigeze tuvuganaho kibi aho duherukanira rwose yatubwiraga ko nta n'ikibazo nawe ubwe afite ameze neza ibibazo yavugaga yari yarabigize muri kovide nyine nk'uko n'ahandi ku isi hose hari harata- haraje iriya kirize ekonomike avuga ati nta mirimo mfite n'iki ariko ubundi nta kibazo kindi rwose kigeze kibaho niba uyu muhungu wawe uwimana emmanuel akumva muri kano kanya ah, umaze imyaka ah, ntabwo ari myinshi ariko ni myinshi ku mubyeyi imyaka itandatu mutandukanye ariko hashize itatu utazi n'aho aherereye birumvikana ku mubyeyi uhora uhangayitse niba emmanuel akumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira mana yanjye manywera aho ari niba nyumva ni ukuri pe yumve yuko tumukumbuye hano twese kandi tumukunda rwose kongera kumva ijwi rye ni ibintu byaduhumuriza umutima kuko ubu ngubu twese aha ngaha dusa n'abarwaye puresha kubera kutamenya icyerekezo cye no kutagira amakuru ye byaduteye impungenge cyane kuko n'umwana twakundaga cyane rwose aho ari abyumve ko tumukunda kandi tumukumbuye kandi kongera kumva ijwi rye tuzashima imana komera komeza utegereze wizeye kandi wiyiteho wiyiteho kandi ugire icyizere eh, ku mana no ku gasaro ka buraga tuzafatanya kugira ngo ah, turebe aho uyu muhungu wawe emmanuel w'imana aherereye ngaho rero mu gihe ugitegereje nkwifurije amahoro y'imana yego namwe imana ibarinde
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro agasaro kabura agacyuye umunsi hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na veniste nshimiyimana karabonetse